ఈ రాజేష్ గురించి America rajesh kuja amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi uburundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika mu karere ka kisoro muri uganda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ndi kumwe na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho mu burundi amashyirahamwe arenga mirongo itanu yandikiye oni ayisaba kutongera igihe cy'akanama k'abahanga bakora iperereza ku byaha byaba byarakorewe muri icyo gihugu twasabye dushimitse ko ujya mugwi ukora amatohoza utokongerwa ikiringo aha rero twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abana gatakazi na muntu aha twavuga nk'ikigo cndh cy'igihugu cyigenga murabona ko cyanaduze kuri stati a atawundi mu gushora gukora iby'amatohoza cyangwa iby'agatakazi na muntu uwo ni gerard hakizimana mukuru w'ishyirahamwe folcon rirwanya ikimenyane no gutonesha urukiko rukuru muri tanzania rwemeje kuzaburanisha umuyobozi w'ishyaka cadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu na wano muri amerika umushinga amateka w'umurepublikani yanenze leta amerika kudakura abanyamakuru bakorera ikigo cyayo usagm muri afghanistan aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane amakuru avugwa hirya no hino tuyahere muri tanzaniya aho urukiko rukuru ruburanisha ibyaha bya ruswa rwatangaje ko rufite ububasha bwo gucira urubanza umuyobozi w'ishyaka cadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi thomas kamilindi nibyo atubwira freeman mbowe w'imyaka mirongo itanu n'icyenda y'amavuko aregwa ibyaha by'iterabwoba abamwunganira mu mategeko batambamiye urubanza bavuga ko urukiko rushinzwe ibyaha bya ruswa rudafite ububasha bwo kuburanisha icyaha aregwa ariko umucamanza uyu munsi yabiteye utwatsi ati sinemeranwa namwe uru rukiko rufite ububasha busesuye bwo kuburanisha icyaha cy'iterabwoba mbowe na bamwe mu bayobozi bo hejuru b'ishyaka rye cadema batawe muri yombi mu ijoro ryo ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa karindwi gushize bwari gucya bakoresha ikiganiro mbwirwaruhame cyo gusaba ko itegeko nshinga rivugururwa kugira ngo rishimangire demokarasi kurushaho bo nk'uko babivuga bashinjwa ko bateganyaga kugaba igitero ku bategetsi bamwe na bamwe b'igihugu no gutwika za sitasiyo za esanse ishyaka cadema ryo rivuga ko ibi birego ari ibihimbano kandi ko bifite impamvu za politiki ndetse ko byerekana ko igihugu cya tanzania gifite ubutegetsi bw'igitugu urakoze thomas kamilindi turakomezanya utubwira iby'ibihugu bituranye na libiya bisaba ko abasirikare n'abacanshuro b'abanyamahanga bavayo bidatinze ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba misiri tunisiya sudani cade na nigeri barangije inama yari yakoreshejwe na nigeria ibi bihugu byamye bihangayikishijwe cyane n'intambara yo muri libiya byose bituranye nayo inama yarimo kandi n'intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri libiya umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu by'abarabu n'intumwa y'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu izina rya bagenzi be minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Algeria ramutana lamamra yavuze ko ari ngombwa cyane gukura muri libiya abacanshuro abaterabwoba n'abasirikari b'abanyamahanga kugira ngo amatora ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri gutaha azashobore gukorwa neza yongeyeho ko ibi bihugu bituranye na libiya nabyo bishobora kwibasirwa n'abo bacanshuro baramutse badakuwe muri libiya mu buryo buboneye umuryango w'abibumbye uvuga ko abacanshuro n'abasirikari b'abanyamahanga bari muri libiya bagera ku bihumbi makumyabiri biganjemo cyane cyane abakomoka muri siriya uburusiya sudani cad turikiya na emira z'abarabu zunze ubumwe urakoze toma dukomereze muri afurika y'epfo aho umubare w'abadafite akazi ugeze kuri mirongo itatu na kane ku ijana by'abatuye icyo gihugu iki gihugu kikaba kigiye ku murongo wa mbere w'ibihugu bivugwamo abashomeri benshi ku isi diane nini nahazwa arakomeza abapfasoni birabura nibo babangamiwe cyane gusumba abandi iki gihugu kikaba kigiye ku murongo wa mbere w'ibihugu bivugwamwo abashomeri benshi ku isi yose ikibazo c'ubushomeri muri afurika y'epfo cunyuwe ahanini n'ikiza ca virusi ya korona leta y'ico gihugu mu biharuro vyayo bishasha yerekanye uno musi ko bariko bararondera ubuzi ari miliyoni indwi n'ibihumbi amajana umunani mu gihe abarambiwe baraheba ari miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atatu uwitwa rebeka mwale aba mu gisagara ca johannesburg mu kiganiro n'ijwi rya amerika yasiguye ko kuva mu kwezi kwa mbere arondeza akazi ariko vyanse yagize ati ndakarondera iminsi yose kuva kuwa mbere gushika kwa mungu aho bigeze ubu ndiko ndarondera mu bindi bihugu amakuru avugwa hirya no hino tuyasoreze hano muri amerika umushinga amateka w'umurepublikani michael mccall yavuze ko biteye isoni kubona leta zunze ubumwe za amerika itarashoboye kuvana abanyamakuru b'ikigo cya leta ya amerika usagm muri afghanistan diane nini nahazwi usagm ni ikigo cigenga cegukira leta ya amerika kigizwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo ijwi rya amerika na radiyo azadi yo muri afghanistani mu itangazo umushingamateka michael mccall ari mu murwi uraba ivy'imigenderanire ya amerika n'amakungu mu nama nshingamateka yanditse ati birateye isoni kumva leta ivuga ko yahungishije abakoranye nayo muri afghanistani kandi hari abamenyeshamakuru ba usagm baharugwa mu majana itazanye mu itangazo ryiwe uwo mushingamateka macol yavuze ko n'imiburiburi abakozi ba usagm amajana atanu n'imiryango yabo bakiri muri afghanistani biruko mu gihe yemeza ko abenshi muri bo bari baremerewe ko bazohungishwa usagm ntaco irashima kuvuga kuri iki kibazo gusa abashingamateka ba republikane bari mu murwi uraba ivy'imigenderanire ya amerika n'amakungu babwiye ijwi rya amerika ko bariko barakora ibishoboka ngo bagondoze leta ya joe biden ihungishe abo bakozi bose ba usagm bakiri muri afghanistan kubw'uwo murwi y'amara biragoye kumenyekana ryari ibi bizoshoboka umuvugizi w'ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu nawe ejo abajijwe iki kibazo yavuze ko vuba bazozana abo bakozi abashingamateka bagera ku mirongo itandatu n'indwi akaba aribo basinye iryo kete risaba kwihutisha igikorwa cyo guhungisha abamenyeshamakuru ba usagm bakiri muri afghanistan ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mujya no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho perezida paul kagame yari yashyizeho abategetsi bakuru muri leta kimwe mu bishya ni ishyirwaho rya minisitiri ushinzwe ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu bwana jean damascene bizimana wari usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg eric bagira ubusa i kigali ni impinduka zasaga n'izitezwe n'abatari bake kuko nk'iyi minisiteri nshya yashyizweho hagati mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka yari itarabona umuyobozi mu nshingano z'iyi minisiteri harimo kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda kubungabunga umurage w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu ku musesenguzi mu bya politiki icyarimwe n'umushakashatsi bwana christopher kayumba avuga ko iyi minisiteri yashyizweho ikenewe kuko nta gihugu gishobora gutera imbere abagituye batunze ubumwe gusa bwana kayumba mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika yavuze ko bishobora kuzaba ihurizo rikomeye kuko hakimara gutangazwa uzayiyobora hahise hacicikana amakuru cyane ku mbuga nkoranyambaga atamuvugaho rumwe kubw'uyu musesenguzi kunga abantu bisaba kuba bakwiyumvamo hari abavuga bati ni umuhanga mu mateka yanabyanditseho yari asanzwe yari no muri senerije ariko hari n'abandi bavuga bati kuba yari asanzwe muri senerije hari n'ukuntu abona ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge hari abavuga bati ntabwo ari ikintu cyiza kubera yuko hari abamubonamo ubuhezanguni njye rero nkibaza rero yuko ibintu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ubundi bigomba gukorwa n'abantu umuntu ushobora gutega amatwi undi munyarwanda batavuga rumwe iyo rero hari abakwishisha kandi mugomba gukorana urumva ko hari ikibazo ijwi rya amerika riganira na depite christine mukabunani avuga ko asanga iyi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ishyizweho mu gihe cya nyacyo depite mukabunane avuga ko nubwo hari hasanzweho gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda hakigaragara ibyuho ariho ashingira yemeza ko iyi minisiteri yari ngombwa urebye ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda burere mboneragihugu kuriya bayise yongeye mu izina ryayo mbona ko yari ikenewe kubera ko haracyarimo ibyuho nyine bigaragara niba hajyaho minisiteri ubwo ni ukuvuga ngo hagomba kongeramo imbaraga kuri icyo kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge n'uburere mboneragihugu tugiye mu bigaragara tubona ibibazo biracyahari twajya no mu mateka tukareba ibibazo by'amoko byitwa amoko mu rwanda ubona bikirimo ubwo rero minisiteri ubwo igiyeho ikizaba ngombwa cyane cyane igiye ko mbona ni uko abantu ba- bagomba kumenya kubwizanya ukuri Mu bushakashatsi avuga ko bamaze iminsi bakora, umusesenguzi Kayumba yemeza ko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ko ubuhezanguni mu banyarwanda burushaho kwiyongera umunsi ku wundi. Hari ibibazo yita iby'inguta bumbira mu byiciro bigera muri bitatu, asanga Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboreragihugu igomba guhangana nabyo. Bimwe muri byo avuga ko bishingira ku mateka n'ubutabera kuri bose.
ikibazo cya mbere agomba guhangana nacyo kandi akabonera umuti afatanyije na bagenzi be bakorana ndetse n'abanyarwanda bose ni ikibazo cy'amateka kuko usanga amateka atavugwaho rumwe ikibazo cya kabiri ni ikibazo cy'urubyiruko eh, nirwo rwinshi mu rwanda ndetse benshi bavutse nyuma ya jenoside kubigisha bakagira imyumvire imwe ku gihugu cyabo icya nyuma kinakomeye nanone agomba guhangana nacyo ni ibibazo bya nyabyo ahenshi binatera umwiryane ikibazo cy'ubukene ikibazo kijyanye n'ubutabera kuko ubundi igitera ubwiyunge ni uko abaturage bafatwa kimwe ndetse bakanabona n'uko bafatwa kimwe Naho kuri Depite Mukabunane agasanga igihe minisiteri izaba yatangiye inshingano zayo yagombye kuzatsimbataza inzira z'ibiganiro bishingiye ku kuri abanyarwanda bakicara bagasasa inzobe.
ikibazo gihari ni ni- ni abantu guhura bakaganira kuko urabona uko ibihe bi- bigenda bishira ujya kubona ukabona umuntu ubwo ndatanga nk'ingero kuri aba bantu bagenda bafungwa bitwa ba karasira bitwa ba idamange benshi bagenda bafungwa bigaragara yuko ba- bafite ibintu bashakaga kuvuga Yego.
wenda batabonye aho bavugira ngo n'abandi babasubize abantu baganira ibi- ibibazo bicocwe birangire iyi minisiteri izatanga urubuga izatangire ubwo abantu baganiriremo niko abantu baziyumva Ijwi ry'Amerika twashatse kugirana ibiganiro na Bwana Jean Damascene Bizimana wagizwe minisitiri kuri iyi minisiteri nshya ariko ntibyadukundiye. Minisitiri Bizimana yatwandikiye ubutumwa bugufi kuri telefone atubwira ko yazaduha ikiganiro igihe azaba yatangiye inshingano nshya. Iyi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ishyizweho mu gihe ubushakashatsi buheruka bwa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bugaragaza ko abanyarwanda biyunze ku kigero cya mirongo cyenda na kane n'ibice birindwi ku ijana. Hari abashidikanya kuri iyi mibare bagakeka ko yaba ari imwe mu mpamvu zatumye Perezida Kagame ashyiraho iyi minisiteri ibishinzwe. Bwana Jean Damascene Bizimana wahawe kuyikurira yari amaze imyaka iri ibarirwa muri itandatu akuriye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNRG. Mu zindi mpinduka zigaragara muri guverinoma kandi Perezida Kagame yagennye ko Bwana Johnston Businge wari minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta ahagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza. Yari amaze imyaka umunani ari minisitiri n'intumwa nkuru ya leta. Businge mu myaka yari amaze muri guverinoma urwego rw'ubutabera rwateye imbere mu ikoranabuhanga. Nubwo biri uko hari abakeka ko ataba yaritwaye neza imbere y'itangazamakuru mpuzamahanga kuri dosiye ya Bwana Paul Rusesabagina, ababibona batyo bakavuga ko yaba yarashyize hanze amabanga ya leta yemeza ko ariyo yishyuye indege yazanye Rusesabagina mu buryo bwiswe bw'amayobera. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda tujye mu burundi aho amashyirahamwe arenga mirongo itanu akorera hagati muri icyo gihugu yandikiye inama ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu ayisaba kutongera igihe cy'akanama k'abahanga bakora iperereza ku byaha byaba byarakorewe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eloge wilikaneza akomeza iyi nkuru ayo mashyirahamwe yakorera hagati mu gihugu bakunze gufatwa nk'ayagariye ubutegetsi mu gihe yarunga ikishyirahamwe mpuzamakungu ni mu mpera z'uku umunani kwarangiye kuri uyu wa kabiri amenyesha ko hatewe intambwe zitari nke mu Burundi mu vyerekeye agateka ka kiremwamuntu kuva inyuma y'amatora y'umwaka uheze aya mashyirahamwe arimwe y'urwaruka abakenyezi kugeza n'ayakorera mu gisata c'amagara y'abantu basigura ko ubu bigaragara ko abarundi batahuye kubana neza mu mahoro uko arenga mirongo itanu abashuza ikindi cegeranyo casohowe n'amashirahamwe mirongo ine n'atatu y'abarundi ayo mu karere na mpuzamakungu yari yasavye kuwa cumi n'umunani ukwezi guheze inama ya Nigeria watakazi na muntu gumiza ijisho ku Burundi yemeza ko muri ico gihugu hakiranga ubwicanyi bwatavuganwe n'ubutegetsi n'abikekwa kubugwanya ukubanyuruza kubafungira ubusa kubaboreza igufa n'ayandi mabi Jean Hakizimana umukuru w'ishirahamwe Forconef rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ari kw'isonga ry'abasinye iryo kete ijwi rya Amerika rifitiye kopi avuga ko abanditse ivyo bahuguza bitewe cane cane nuko batibonera ukuri mu gihugu nk'abari ku rubuga nk'abari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari rimwe na rimwe naho byaba bishika bikaba ni uko ababikoze bamenyekanye bahanwa bo barabivuga hari igihe usanga babifatanya n'abakoze ibyaha uwakoze ibyaha ko afatwa ko ahanwa neza ko ntashyira mu gihe ushyigikira ukudahana twasabye dushimitse ko ujya mugwi ukora amatohoza utokongirwa ikiringo kuko ntaco tuma by'ukuri ujya mu gihonga ikiringo aha rero twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abana agatakazi na muntu aha twavuga nk'ikigo CNDH cy'igihugu cigenga murabona ko canaduze kuri stati A atawundi mu gushora gukora iby'amatohoza cyangwa iby'agatakazi na muntu ariko Louis Maje umuyobozi w'akarere ka Afrika yo hagati mu ishirahamwe mpuzamakungu rijerwa atakazira muntu Human Rights Watch rimwe mu yifuza ko Burundi buguma busuzumirwa hafi afise umwihwezo utandukanye n'uhakizimana Uburundi Actuellement, si la commission d'enquête euh, n'est pas là, il y a pas de capacité de faire un vrai monitoring de la situation.
mu gihe umurwi wawe ni wowe utahari nta buryo bundi na bumwe bushoboka mu burundi bwo gutororokanya ibiba mu gisata cy'agateka kazina muntu ni nayo mpamvu dusaba ko haguma ijisho ryamaho kandi ryegereye uburundi nta mpinduka ziboneka zo guhangana n'imiryango ry'agateka kazina muntu zabaye mu burundi na cyane cyane ibyakozwe mu bibiri na cumi na gatanu
le violation des droits de l'homme de 2015.
niko maje asigura ijwi rya amerika kuri telefone nyamara hakizimana twari forikone yefu ayifata nko guhumba uko niko abandanya asigura nta gihugu na kimwe agatakaza mu gifata cyana kwijana mugabo intambwe by'ukuri eh, zaratewe aha twivuga tunisunze imigwi y'igihugu ihari itandukanye hari n'abashinga amateka irafise umugwi ujeje agatakazi na muntu hari ibiro by'umuhuza tutiragira nk'uko twabivuze sende haje yaduze kuri stati a tutabivuze ukundi tutagwaramitse tudahizemo izindi nyungu ubu tuvugana hari intambwe zatewe Louis maje we atanga ibindi vyemezo bivuguruza ivy'umukuru wa forikone yefu avuga Dans les derniers jours, on est en train de voir le, le rapport disant que euh, il y a euh, des cadavres qui se trouvent dans le Ruzizi. Nous, à Human Rights Watch, on muri iyi continue minsi iheze de- twabonye de faire raporo recherche ivuga ko hari par rapport ibiziga de la bitorwa mu disparition rusizi forcée, twebwe de natwe gens nka qui human sont rights watch complètement dukomeza portés amatohoza ku disparus.
bantu banyuruzwa Ensuite, bakaburirwa il y a iyambu burundu aussi hamwe n'ababorezwa igufa Burundi, eh, hari kandi mu ntara particulièrement zitandukanye au Burundi, batavuganwe le n'ubutegetsi rapport bazira qui ivyiyumviro bya concerne nos politike recherches nk'uko disant amatohoza que, yacu avyerekana euh, il y a na cyane toujours cyane une ab'umugambwe pression pnl politique contre les opposants, euh, particulièrement les gens de la CNL.
niko umunyamerika yankiwe gukomeza gukorera mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda mu myaka iheze avuga mu gihe amashyirahamwe yandikiye ONU ayisaba kugumiza ijisho ku Burundi yagize ubutungane bw'ico gihugu kutigenga umukuru w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye hari ivyo bahurizako gusa ntavuga urwego ahubwo abacamanza ariko muri rusangi aha ari kuwa mirongo irindwi na kane ukwezi guheze mu nama yagirishije abacamanza bo mu gihugu cose jewe narashyitse urwego numva kabisa yuko nopfuma nja nko mu isoko nkarira bose bambona mpejeje kurira ngataha ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu burundi muca muja inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana bose barahevye kuza ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntihagire umuburanira uburundi bazovuga ko budakingiye agaciro kazina muntu kizima babona ko shefu wewe ariko harira nk'uko barira iryo si mwiyumvira ngo muriko mukwega ngo la communauté internationale c'u Burundi tuzofashanya duhige ababikora bose kizima babona ko jewe ntashigikiye naho amashyirahamwe n'ibihugu bikivuga ko agateka kazina muntu katubahirijwe mu Burundi ibindi bihugu n'imiryango nka Francophonie ihurikiyemo ibihugu bivuga igifaransa na Amerika bamaze gukura ibihano ku Burundi kuva Perezida Ndayishimiye yagiye ku butegetsi mu gihe ubumwe bwa Buraya buriko buganira ibiganiro na leta y'ico gihugu kugira burabe uko bwo ikura kw'ibihano Uburundi kandi bumaze gutangaza ko bwiye kwiyunga n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda imigenderanire yari yatosekaye mu 2015 co kimwe n'iy'amakungu muri rusangi umukuru w'igihugu yabisubiyemo kuwa gatandatu uheze hahimbazwa umunsi wahariwe imbonerakure urwaruka rwa CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi atuma intumwa ya ambasade y'u Rwanda yari yaje mu birori kuja kubwira abanyarwanda ko abarundi atari abansi babo Eloge Burikaneza Ijwi rya Amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
dusubire mu rwanda hakomeje kuvugwa ikibazo cy'ubwiyongere bw'umubare w'abapfa biyahuye abahanga mu byerekeye ubuvuzi bwo mu mutwe bakeka ko biterwa n'ingaruka za covid cumi n'icyenda abahura n'ibibazo nk'ibyo bo basaba ko bakwegerwa mu rwego rwo kubarinda agahinda gakabije kabakururira kwiyahura asumuta kaboyi yabicukumbuye imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri magana atanu mirongo irindwi na batandatu aribo biyahuye umuvugizi w'uru rwego murangira tsiri yatangarije radiyo ijwi ry'amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyaba gitera iki kibazo nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza ku isonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima madamu mukanziye goreti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho yasobanuye bimwe mu byabimuteye nanjye rero byambayeho ihungabana ni ribi cyane ntangira no gutekereza ibibi gusa byambayeho ibyiza ndabyibagirwa nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa nkibuka ko inda zavuyemo nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka numva noneho kuba urugo runaniye nari nabibonye ko rwananiye ariko natangiye gutangira kumva noneho poroje nsigaranye ariyo gupfa bari naribuze kumva abantu bavuga ngo ngo igiti cy'imbingo iki n'icy'imbeba kirica utu tuntu nagiye utangiye kudutekerezaho ntangira no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi ndamwandikira ibi hari abundi bushime hari abundi bugaye maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye numva ndimo kubitegura nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujya ugira abandi kuba ubabwira yuko ibyiza biri imbere babwira yuko inkuru ya yosefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku cyo imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro nahise numva urumuri runjemo ntangira gutekereza ibyiza noneho ntangira kumva ibyiza ifuhe ryo kubaho kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yaba ari mike ugereranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura dr jean damascene yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri rbc avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizweho ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa kubera ko hari n'abiyahura ndetse abantu bakabigira n'ibanga twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu kwa kane kwa gatanu no kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu magana arindwi mu bitaro n'amasantere de sante twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa makumyabiri ariho twabonye ibibazo bya kovide dusangaho twari twagize magana arindwi mirongo ine na batandatu twagerageje kureba umwaka wabanjirije kovide ari we bibiri na cumi n'icyenda twari dufite abantu gusa magana atatu na mirongo ine na babiri murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro ebyiri uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima babaga bafite ibibazo byo kumva batifitiye icyizere badafite n'icyizere cyo kubaho abenshi babaga ba- bafite eh, ikibazo mu mibanire ya- ya- yabo n'abandi bantu babana Eh, ni- niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi abenshi ntabwo nta- ntabwo ari abantu bameze nabi hari aba- hari abiyahura kandi bafite ibintu nyine iyo umuntu abiriwe nu- n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi nawe ubwawe ukiyanga ari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza madamu mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragera ku rwego rwo kwiyambura ubuzima tubonye umuntu agenda ava ava mu bandi yigunga ah, mwaganira akakubwira ati ndumva kubaho gupfa bihindukira kubaho ari umuntu mwiza yamukurikirana ahari hari urukundo ya- yava haje urwango nk'umuntu wakundaga kuba yakubwira ngo ndakwanga utazi ikintu kibi wakoze gihambaye ndibuka ko najyaga nandika utubarwa nkabwira ngo mbabarira niba hari ikintu wakoreye ndabona uta- utavuga ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite urugo rubi rurica ugapfa uhagaze ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo mbese bya bindi byiza nubona agenda abi- abi- nubibona agenda abivaho nawe yaba ari igihangangiye gute umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depresiyo kenshi bivuga kwiyanga burundu ukumva wakwiyaho imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ivuga ko abantu miliyoni imwe biyahura ku isi buri mwaka bivuze ko buri masegonda mirongo ine hari umuntu uba wiyahuye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura yegeranijwe na Fasil Gabehu yari ahagarariwe na Edi Rwema naho je mwumva kuri mikoro ndi Jeffrey Mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu n'abakozi b'akarorero batanga amakuru